dem say kabiyesi don go shock kabiyesi don go collapse on top dis relocation mata <laughs> e don finally reach kabiyesi ears because dis relocation mata don finally reach kabiyesi we don dey hear am say ah they don dey think am whether Queen go relocate kabiyesi no really dey believe im ear but now Queen Naomi don use im mouth tell am by himself dey say shock make am kpa e first collapse ah ah god abeg o make you know nothing do kabi kabiyesi o welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una dey do alright if you just dey join us for the first time we say welcome Oh, na here now we dey drop all the hot hot gist about things wey dey sup for inside the palace of ife no forget to drop um, drop a comment like our video subscribe to the channel and please turn on the bell notification so that you get notified as soon as we drop new videos And to all subscribers who say thank you very much, we appreciate you. God bless you. Omo no be small matter o. Dey talk say Kabiyesi don go collapse. Queen Naomi bin dey tell am dis um, dey dey bin dey talk about things. Queen Naomi come dey tell am say she dey consider this relocation talk wey everybody don dey tell am say e no go bad say make she relocate o make she for clear her head find greener pasture make she clear her head mostly then see whether change of environment go help her because the toxicity wey she don see for this country don too much make she see whether she go dey alright small e don too happen hmm. my brother and sisters o they say as kabiyesi hear this one like this, e collapse kabiyesi no gree believe im ear e be like say di shock too much for am to believe e no wan believe say queen naomi go finally decide to leave like that, like that, because we don dey hear since kabiyesi don dey make every effort wey e fit make so that queen naomi no go comot from this place They say kabiyesi dey fear say if queen naomi comot e no go easy o say she go marry and she no go fit come back to am again and kabiyesi no wan lose her so kabiyesi don dey avoid all those ones since na im make kabiyesi no gree make she travel and now e don dey be like say e the thing go work because deji of um, akure don already put mouth inside this matter na him gangan na him first bring up this suggestion say make we me travel e no go bad to carry prince tedinekawo collect small space from where ka uh, daddy tedinekawo dey na him be kabiyesi collect small space make the man clear im head make he realize say ah make he miss her well well make he for find am come back but as They they talk the matter plenty people been talk say no make they no go do that kind. tin say make queen nomi remain wia she dey say make eh, deji of akure comot hand People dey forget say deji of akure be like kabiyesi for ile ife for akure na him gogo na him be the king wey be people dey rely on and all those kind of stuff too so queen nomi be like their own daughter for in fact some people don even dey talk say eh e be like say queen nomi get wetin she dey do wit deji of akure wey make am dey look into her matter say e don dey be like say queen nomi dey get something abi e get wetin di man dey find from her hand no no no no ew you push stop it stop it queen nomi no be like that. and all of us know that one she no be like that. no be dat kain person. she be ooo oh. and for starters e just be like kabiyesi na dia king na the person wey dey look after them for dia and na dia pikin naomi be They say eh, elder no go sit down for house make eh, wetin dey call am make goat die for rope how eh, the deji of akure go they watch make their daughter when one man they do their daughter anyhow if na you you go watch no be say she no gets people. They go call the treat her like say she no gets people. no now na why e dey put mouth for the matter no be because of any other thing. na why e dey talk say no make e put mouth make something for change now people don dey think those kain tins abeg o make una no dey think that kain thing. na why e dey think good for im sister for their daughter na why e dey suggest say make she carry herself travel small make she for clear her head make her be miss am small in as much as most of us no support the motion because of say we feel say eh this oloris go get more powers they go get more wings they come dey as um, eh, kabiyesi go dey accessible to them. they go fit manipulate kabiyesi as queen naomi no dey na wetin some of us think whereas some people say na good idea make she travel make she free her mind small say e go help her in a better better way anyway be like say queen naomi dey consider the options o she con go dey talk about am with kabiyesi They say kabiyesi collapse oh. me i don't even dey hear another story wey dey talk say kabiyesi don already seize their passports both prince tedinikawo own and queen naomi own e no wan hear by mistake say dey japa e no dey aware o. Oh. make dem no go disappear for im back e don already collect passport keep one side o oh. say no travel no travel no travel una go dey with me o. Oh. Hmm omo we just hope say kabiyesi nothing do am o make e sha dey alright wetin dey pain some pipo be say dis particular thing wey kabiyesi come do na e go faint you know say kabiyesi don dey get blood pressure from wetin we hear recently allegedly say im blood pressure dey quick rise these days and you know say na all dis women na with dia katakata everyday wahala everyday wahala di man don go develop bp like dis from wetin we hear o so now any small thing wey trigger ah fear don catch am any small thing like that, fit just trigger wetin you no expect from kabiyesi side but wetin we no like na the fact say e come faint on top queen nomi talk na e go come be like say na queen nomi cause all these ones whereas kabiyesi himself know where im problem from dey come e know where the problem from build up e know wetin dey cause im wahala e no wan do anything about am e no wan save im safe yet e wan make queen nomi dey He wan make we know me dey dey mend am dey help am dey take care of am yet the people wey dey cause the wahala still dey with am at least now, you no go fit serve two masters at the tem at the same time no be like that life suppose be First one comot hand for one Oh, is it that you are going front or you are going back na kabiyesi carry all these problems put for himself na him himself na he put all these women on top him head na him na he cause all these things for himself so make e no dey be like say na queen Nomi, na dey make am faint no they just pass information for am but because say e no fit carry am because e don dey fragile somehow somehow like we hear and anything wey concern queen Nomi, dey give am high uh, fear e no wan lose queen Nomi as all of us know because na queen Nomi, na the woman wey e love well well so dis kain information na kabiyesi don dey fear am before now say make you e no go comot outside the country you e no go fit come see am e go come marry another person kabiyesi don already dey fear dis kain thing so hearing it now go be like say ah wetin na the thing don finally happen o na the fear na be all these ones so queen nomi no really do anything kabiyesi know the people wey dey behind all that he is going through and he never wan rectify the situation Don't forget, say all the story what they carry come here, they all alleged information as gathered from the internet. Now here say oh, as I hear am, na so ati dey carry am come. No forget to drop your comments. Make you tell us wetin you think about this matter. Make we know me take this um, journey, abi make she leave am, make she really take this action wey she dey try take now, or make she calm down, make Kabiyesi for no go kpai. No also forget to like our videos.